Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan Diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka laaltan hordoftoota keenyaa. Kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenyaa qophii keenya dubartootaaf maatii kanarraa irratti dubartoonni chaad hirmaannaa siyaasa keessatti qaban gadxiqqaachuu isaa laalchisee mormii isaan dhageessisan akkasumas dubartii lammii iraan mirga dubartootaaf falmuuf jecha mana hidhaatti darbamte seenaa ishee ilaalchisuun ka qindaa'ee dhiyeessina ka dubartoota chaadiin jalqabna. Dubartoonni hoogganootaafi aktivistoonni chaad. bulchiinsa waraanaa waggoota sadii booda mootummaa siivilii ka pirezidaant mahammad idris dabii jalatti bakka bu'umsa isaan qaban ka dagatame jechuudhaan balaaleffatan dubartoonni kun wixata darbe magaalaa galma mootummaa chaad jaameenaa keessatti walga'ii geggeessame irratti yaaddoo qaban ibsaniiru dubartoonni aktivistootaaf mormitoota ta'an hedduun mootummaan pirezidaant chaad kan mahammad idris dabii mootummaa isaanii siivilii jalqabaa keessatti dubartoota dhimmoota siyaasaa keessaa hambisuu murteessuu isaaniitti komee qaban dubbataniiru dubartoonni jaameenaatti walga'an kun akka jedhanitti deebiin mootummaa muummicha ministeeraa alamaayee haliinaan muudame fudhatama dhabsiisuutu irra jira ture jedhan haliinaan filannoo pireezidantummaa caamsaa ja'a geggeessameen injifatamanii aangoo kan gadhiisan saksas maasraa bakka bu'uuf deebiidhaan muudaman maasraan baatilee afuriif aangoo irra turan amiinaa tijaanii yaayyaa dhaabbata ka mootummaa hin taane sagalee dubartootaa jedhuuf qindeessituudha dhaabi kun mirgi dubartootaa akka eegamu akkasumas siyaasa keessatti hirmaannaa akka isaan qabaatan falma muummichi ministeera haaraan alamaayee haliinaa maaliif lakkoofsa dubartoota ministeerota ta'an innaa yeroo ce'umsaa chaad kudha lama turan caamsaa 27 mootummaa siivilii jalqabaaf yeroo muudaman gara saddeetitti akka cabsan dubartoonni hoogganootaaf aktivistoota ta'an isaaniif hin galuu jedhu amiinaan. yaayyaan akka jedhanitti aangawoonni chaad wixinee biyyattii afrikaa waaltaa kan bara 2022 hunda kan ofitti haammatee fi marii biyyoolessaa abbaa biyyummaa hin kabajne jechuudhaan dubartoonni hojii mootummaa irratti muudamuu qabu jedhu mootummaan chaad haaraan ministeerota 35 qaba 23 bulchiinsa duraanii utuu deebiin filannoo pireezidaantummaa caamsaa ja'aan injifatin dura taayitaarra turan. filannoon sun bulchiinsa waraanaa kan waggoota sadii xumuraan ga'uudhaan biyyattiin qajeelfama haaraa jalatti akka deebitu taasise deebiin ennaa hojii jalqabuuf hirbuu seenan paartilee mormitootaa dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuun hojii isaanii jalqabaa ta'a kunis addaddummaan lammiiwwan chaad gidduu jiru walitti fiduuf biyya isaanii bakka jireenyaaf mijatu taasisuudha jedhan hooggantoonniif aktivistoonni dubartootaa akka jedhanitti hirmaannaa dubartoonni qaban guddisuun mirga namaa eeguu haqa olaantummaa seeraa bulchiinsa dimokiraasii fooyyessuu waliin ta'uu qaba ture irra jireessi uummata chaad dubartoota ta'uun isaanii fi adeemsa nageenyaa mirkaneessuu keessatti dhiirota caalaa daran dhiibbaa qabaachuu danda'u jedhu walitti bu'iinsiif muddamsi innaa gareeleen hidhatan kanneen pirezidaantii haaraan yeroo aangoo maatii ofii dheeressuuf humna waraanaan gargaaraman jedhan hammaatee ture jedhu hoogganoonni dubartootaa. maatiin deebii erga abbaan isaanii idris deebii inoo bara 1990 mootummaa fonqolchuudhaan aangoo qabatanii qabee aangoo irra turan caamsaa bara 2021 du'aan yoo boqotan ilmi isaanii deebiin aangoo qabatan dubartoonni akka jedhanitti deebiin mootummaa ammaa keessatti dubartootatti dabalaa hirmaachisuu qabu turan sababiinsaas chaad pirootokoolii mapuutoo kan mallatteessite waan taateef waliigalteen kunis biyyoonni afriikaa karaa gamtaa afriikaa. qixxummaa saalaa murtii siyaasaa kennuu keessatti mirkaneessuu isa jedhu ajaja mootummaan gaaffii dubartootaa kan isaan siyaasa keessatti hirmaannaa dabalataa jiraachuu qaba jedhaniif deebiin kennine garuu ministeerri dhimma biyya keessaa ka biyyattii afrikaa waaltaa caamsaa 24 mul'inatti hojii erga jalqabanii booda lammiiwwan chaad addaddummaa isaanii furanii mootummaa haarawaa waliin akka walta'iinsa agarsiisan gaafachuudhaan kunis nageenya lammiiwwan maraaf gaarii ta'a jedhan. yuunivarsiitiin jaameenaatti hayyuu seeraaf barsiisaa akka ta'an senuusii hasaanaa abdullaayee wixata darbe televezyiyoona irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanitti deebiif mootummaan isaanii haaraan lakkoofsa ministeerota dubartootaa gad cabsuusaaf sirnaan gaafatamuu qabu sababiinsaas chaad keessatti seerri muudama siyaasaaf qixxummaa saalaa akka jiraatu dirqisiisu hin jiru jedhan pireezidaant mohammad idris dabii waggaa kana baatii muddee dura filannoowwan mana maree naannoof paarlaamaa ni geggeessama jedhan keessatti dubartoonni chaad martinuu galmaanii haala olaanaadhaan kaadhimummaaf sagalee kennuu keessatti hirmaachuu qabu jedhan dubartoonni paarlaamaa keessaa barcumarra jireessa argachuutti yoo milkaa'an aangawoonni mootummaa qixxummaa siyaasaa dhiirotaaf dubartootaa gidduu jiru akka kabajamu seera dirqisiisu baasuu danda'u jedhan baatii guraan dhalaa keessa hooggantoonni dubartootaaf aktivistoonni burkina faasoo chaad gaaboon giinii maaliif niijar injaameenaa keessatti walga'uudhaan akka jedhanitti mootummoota waraanaa afrikaa keessatti murtii sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas cimsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka barbaadan dubbatan walga'iin mata dureen dubartoonni afrikaa mootummoota cimsaa keessatti hirmaachuu jedhuun qophaa'e. biyyoota ja'an kana keessatti irra hedduun isaanii dubartoonni siiviilotaa innaa waraanaa aangoo qabatu hookkara ka'u keessatti miidhaan kan isaanirra ga'u akkasumas murtii kennuu keessatti sagaleen isaanii gadaanaa ta'uu dubbatan dubartoonni kun bulchiinsa yeroo cimsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban innaa walga'iin barbaachisaa kan akka ayyaana biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaaf gamtaa afrikaan qindaa'u irratti hirmaachuuf waadaa seenaniiru. kan yeroo ammaa mana hidhaa jirtu lammii iraaniif badhaasa noobeelii ka badhaafamte naarjis mohammadii humnootiin nagaa eegsisan dubartoota irratti hookkara saalaa raawwataniiru jechuudhaan qeequu isheen mormiin irratti dhiyaachuusaa maatiiwwan ishee himanii jiru dhaddachichi dilbata kan jalqabe yoo ta'u baatii eeblaa keessa deggirtoota isheef ergaa sagalee isheen dabarsite waliin kan wal qabate yoo ta'u. biyya riippaabilikii islaamummaa iraan kana keessatti dubartoota irratti duula bal'aatu geggeessama himannaa dhiyeenya irratti dhiyaate kun mootummaa irratti olola ooftee jedhamuudhaan ta'uu maatiin ishee ibsaniiru himannaa dhiyaate kanaan aangawoota damee haqaa iraaniin yaadi kenname hin jiru maatiin ishee narjiis mahammadii maqaa dha'uudhaan yakki ilaalchi sun kanneen dhugaa ba'anii fi irraa hafan. mootummaan riippaabilikii islaamummaa dubartoota irratti dararaa hokkara saalaa ni raawwatu akka dhugaa ba'aniif mul'inatti geggeessamuu qabaa jedhu kan mana hidhaa teeraan iviin jedhamu keessa jirtu naarjis ergaa ishee baatee eeblaa keessa karaa fuula instagiraamii isheetiin dabarsiteen seenaa hidhaaf hokkara saalaa aangawootaan dubartoota irratti raawwatamu dubartoota iraaniif dabarsitee jirti kan isheen himatte dhimmi gaazexeessituuf barattuu diinaa galibaaf jedhamtu. akka gareeleen mirga namaa jedhanitti ennaa isheen duraan hidhamtee turte humnootiin nagaa eegumsaa harka ishee hidhanii hokkara saalaa irratti raawwachuu isaanii gabaaste booda gaalibaaf boodar gadhiisamte aangawoonni iraan torbanneen dhiyoo as dubartoonni iraan huccuu seera islaamummaa biyyattii kabaju akka kaayyatan dirqisiisuu itti fufuudhaan to'achuufis viidiyoo bakka adda addaa kaa'uudhaan hordofu. mahaammadiin sadaasa bara 2021 irraa eegalee mana hidhaa kan turte yoo ta'u abbaa warraa ishee paaris keessa jiraatuuf ijoollee ishee lamaan waggoota hedduudhaaf hin argine dhaddachichi wixata banamu dhimma akkanaa ishee irratti dhiyaachuusaa yeroo arfaffaa ta'uu dubbatti mahaammadiin waggoota darban keessa himannaa irratti dhiyaateef adaba gahaa adabamteetti adabbiin kunis jedhu maatiin ishee sababaa isheen mirga namaaf falmiteefi akka maatiin jedhanitti. murtiin irratti darbe hidhaa waggoota kudha lamaaf baatii sadii yoo ta'u yeroo dhibba tokkoof shantamii afur reebamuuf uggura hawaasummaaf siyaasaa adda addaati mahammadiin waggoota dheeraaf dubartoonni iraan dirqamaan hijaaba akka uffatan taasifamuu isaanii mormuudhaan mana hidhaa keessallee teessee aangawoota dhiiraa fuulleettinnaa dhiyaattu hijaaba uffachuu diduudhaan mormi ishee itti fuftee jirti gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu immoo barnoota afaan ingiliffaa bu'uuraa. hojjettoota mootummaa oguma adda addaa qaban kan duraaniif ijoollee isaaniif kennamaa jira kanneen kun baqattoota afaan arabaa dubbatan sudaan irraa dhufaniif ce'umsa gara ugaandaatti geggeessan akka isaaniif salphisuuf afaan ingiliffaa barachuu baay'ee barbaadaniidha isaan keessaa razaan abdurahmaan mohammad ogeettii keemikaal injinariingiif haadha ijoollee afuriiti ji'a bitootessaa keessa sudaan keessaa baqattee waan baateef mohammad abbaa warraa ishee waliin wal harkaa badan.
I want uh, improve my myself to to be able to apply for any job.
Ijoollee koo kunuunsuu fi hojii isa kamiin iyyuu argachuuf jecha ofii koo fooyyessuun barbaada.
Barattoonni shantama daree barnootaa keessa jiran afaanicha barachuuf yoo xiqqaate ji'a sadii isaan barbaachisa. Asmahaan Ahmad barattoonni ishee akka salphaatti afaan Ingiliffaa akka hubatan gochuuf afaan Arabaaf Ingiliffaa walitti makuutu ishee irra ture. Keellaaleen itti barsiisan murtaa'an bakka jirutti ogumaan siivil injiinarii duraanii kan turan Asmahaan barnoota Ingiliffaa bu'uuraa barsiisu. Asmahaan akka jedhanitti baqattoonni irra hedduun Ugaandaa dhaqqabuu isaanii dura mana barnootaa keessatti afaan Ingiliffaa xiqqoo qofaa baratu.
It was difficult for us to communicate and use, use it for social uh, purposes and uh, we, we, ha we find that uh, hardness.
Waliin dubbachuu akkasumas dhimmootii hawaasummaaf itti fayyadamuun nutti ulfaatee ture. Haala ulfaataa sana argine. Waan ofii beeknu, waan barbaannu, fedha keenya waan ta'e ibsuun rakkisaa ta'uusaa argine.
Daawulaa Huseen Hasan ennaa wal waraansa Sudaan jalqaba bara 2011 qe'ee isheerraa godaante gara Sudaan kibbaatti yoo baqattu bara 2014 walitti bu'iinsi biyyattii keessaa gara Ugaandaatti akka godaantu see dirqisiise. Yeroo ammaa dhaabbata dubartoota humneessuuf hundaa'e kan daakiyaat jedhamuuf daayirektara olaanaadha. Baqattoota Sudaan kanneen haaraa gamas dhaqqaban jireenya isaanii fooyyessuuf hojjetaa jirti. Hasan akka jettutti baqattoonni barnootaaf dandeettii akkamii haa qabaatan afaan Ingiliffaa dubbachuu waan isaan rakkisuuf baay'ee gaddu.
Hawaasa kana keessatti akka gaariitti jiraachuuf kabajaan akka itti dhaga'amuuf gargaarsa dhugumaatu isaan barbaachisa. Yoon ofii koo doktora ta'e hiriyyaan koo doktora ta'e ka birootti maal akkan dhukkubsadhu ibsuuf hin danda'u. sababaa rakkoo afaaniif jecha waan hedduutu si qaanfachiisa.
Hanga jalqaba baatii waxabajjiitti Ugaandaan baqattoota Sudaan kuma soddomii sagal ka galmeessite yoo ta'u dhibbarraa harka torbaatama kanneen ta'an dubartootaaf ijoolleedha. Ugaandaatti kan argamu jaarmaya baqattoota akka tokkummaa mootummootaatti angawaa gameessi Zibingwii Diimee doktoroonniif piroofeesaroonni baqattoota ta'an eeyyama akka argatan gochuuf mootummaa Ugaandaa waliin hojjetaa jirra jedhu.
We have been able to profile most of the workers so far at Kiriandongo level, in Kampala level.
Hanga yoonaa quubsama baqattootaa Kiriyaanii Idongoo Kaampaalaa keessaa hojjattoota hedduu adda baasnee jirra. Marii gaggeessinee jirra. Ugaandaa keessatti sochii akka jalqabanii ministeera eegumsa fayyaa kan barnootaatii fi ministeera ispoortii waliin hojjetaa jirra.
Asmaan Ahmad keellaan itti barsiisan babal'atee deeggarsi dabalataa yoo jiraate. baqattoonni itti dabalaa muuxannoo afaan ingiliffaa wayyaawaa ta'e argatanii egeree isaanii amma ifaa hin fakkaanneef isaan qopheessuuf abdatu. qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an tuujubee horaati.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Murdaati.
Addisuu kabbadaa yookaan wabiin dargaggoota dhiyeenya kana sirboota gaggaariidhaan as ba'an keessaa isa tokko sagaleen isaallee killooleedha. Sirba isaa biyyaafuu jedhu haa dhandhamannu laata.
Yaa sirbituu mormi gankee anan geensuni yaa dhaadhattu eenyummaa kee kabbaa kee durii nukna mudaa waarri gankee gootummaa malee taajiri kootaa yaa katalee situ taataalee gaafa tikii yaa gurmee koo maqaan naadatu goota sabaasaaf of kennee farsaa jiraatu meenna latiin sichu yartuu lammii hin taane gaafa boreen sii keeffatu keessi tamoori. Biyyaa buusitu maasaa bargumaa ishee. Raanuu diinaa. Machaaftuu lama shaggar naannessee yaada tabbaankii kan durii addase kan sikkoo fi mandoo ittuu kumbaannaa raayyaa baseeboo saboo fi goona iluu biyya koo teessoon saglanee kumkummee sirbuu bakkoon oolani kan shookaan ishoon jettuu dhufee maali ragaddu. Ishookaan ishoon jettu dhufee maali ragaddu? Ishookaan ishoon jettu dhufee maali ragaddu? Ishoo eenee bobbaago? Ishoo eeggacha naasa? Ishoo bishaan boosaati? Ishoo eenaan kaakseesa? Ishoo eenaan gaggeessa? Ishoo eenaan mamgeessa? Ishoo eediitii sirbi? Ishoo eediitii jibbi? Iyyaa bardaa'e dura magaadisa booyye duun loltaa'e. Maasoftee jaati tamoode. Yoo fardaaye durarba gaadisa booye. Durondondaaye maasoftee jaati tamoode. Yoo farda. Kochiisi yaa konye. Yoo farda. Nkati yaa maarasha. Yoo farda. Lolchiisi yaa onne. Yoo farda. Lani yaa garaasa. Yoo farda. Gaggabaabee kunche. Yoo farda. Kolladdaa chuunjira. Yoo farda. Tole Oromoo dhufe. Yoo farda. Lolammaa chuunjira. Yoo farda.
Gabii eda'oo artistoota Oromoo sirboota gaggaarii dhalootaa fi dhiisanii du'anii boqotan keessaa isa tokko. Bagan kufee, bagan ka'ee, jireenyi daawwitiidhaa jedha. Sirba isaa kana dhandhamachaa gabiisii haa yaadatu. Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati.
Jirraa jirtu saba koo jirraa jirtu jirraa jirtu lammii koo jirraa jirtu akka ilmaa sinbira gargaar fataale jirraa sayoomi jaafa walgaa akka callee ciccittee ataan fataale jirraa meeyoomi jaafa walgaa. Warra rakkate maayinee dureessa afaalooni gurraacha Afrikaana gooftaa bulukoo jooni afaan kuduraa kanaan lafa gataadhaan bulu barbaadu dhagaa nyaachaa warra daa'ima bulu warri kuduraa kanaan lafa gataadhaan bulu barbaadu dhagaa nyaachaa warra daa'ima bulu. Gadaa malee abbaan koo gadaa too argin beeku teesseloo jituu hedduu tokko danda'een eegu. Gadaa malee warri koo gadaa too argin beeku teesseloo jituu hedduu tokko danda'een eegu. Nuwarraa. Nuwarra turree saanii gadhiifne gadhiifamne. Gaadhiisa sabaa guddaa walitti nuka guutamne. Bishaanii fi bineensaan nyaatamuuf saaxilamne. Waqannee waqatamne. Nuwarra. Nuwarra turree saanii gadhiifne gadhiifamne. Gaadhiisa sabaa guddaa walitti nuka guutamne bishaanii fi bineensaan nyaatamuuf saaxilamne waqamee waqatamne haadhaaf abbaa tokkorraa duraa waliin dhalanne wal gargaaruu dadhabnus wal yaaduudhaan oollee. Osoo biyyaarra jirru kan wal arguu faawiru takka takkaarra jirti bu'uura waliin Jirraa jirtu saba koo jirraa jirtu jirraa jirtu lammii koo jirraa jirtu akka ilmaa sibiilaa gargaar facaane jirraa sayoomi jaaha walgaa akka callee cicittee addaan facaane jirraa meeyoomi jaaha walgaa. Raakuu mbaraa maatiin mbarala koyaa jirra roobee dachiri jireen kijijjiiroo baberra deeboonni deemuun baane beelofne garaan koofne kootanne jalleessine daldallee galchee koofne beelofne beelaan baane deeboonni deemuun baane kootanne jalleessine daldallee galchee koofne baranne jijjiiramne ilmaan hin barsiifanne jireenya du'aa moggaa kubbaatiin hamaa kuufne baranne jijjiiramne ilmaan hin barsiifanne jireenya du'aa moggaa kubbaatiin hamaa kuufne badii badii badii.
Zeenumaa Heebuubiin sagalee ulullee ta'een jimmarraa wallisa burtukaana koo jedha. Haadhaan namannu burtukaana isaa.
Birbirsa mootii mukaa yaabuu malee muuranii yaabuu malee muuranii gaaddisee abbaa jifaar sanyii mootii akkamii si arguun dhufeeyanii birbirsa mootii mukaa yaabuu
sanyii mootii akkamii si arguun dhufeeyanii si argu si argu si arguun dhufee jimaanii burtukaana ko bunaananii si argu si argu si arguun dhufee jimaanii burtukaana ko bunaananii. Burtukaana koo damma koo alaala burtukaana koo na dhiiga gaangabne burtukaana koo dambilleen kuufama burtukaana koo sumatuun kuufamne burtukaana koo ija kan kee argu burtukaana koo nan dhufan dammadhu burtukaana koo rifeensa keeleessa burtukaana koo akkan boraafadhu burtukaana koo makuun kee buskuuta burtukaana koo tabira jaalala burtukaana koo hin biituun gurguru burtukaana koo gabaadhoolee gala ashaam ashaam gibeeda barraan ashaam ashaam magaalaa dimma ashaam ashaam namul jaalate ashaam ashaam fagoon dhiyooma ashaam ashaam akkama akkamii ashaam ashaam nagaa faayyuma ashaam ashaam bareedduu dimma ashaam ashaam ati kootuma uffatti mumiidhagdeen naanittuu ilaalame eenyutu shiinutu shakkeen jira yommuu shiin haasoftu kabbaati farda shiin hin ooltu uffatti mumiidhagdeen naanittuu ilaalame eenyutu shiinutu shakkeen jira yommuu shiin haasoftu kabbaati farda shiin hin ooltu kabbaati farda shiin hin ooltu kabbaati farda shiin hin ooltu kabbaati farda shiin hin ooltu kabbaati farda shiin hin ooltu.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaa galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya biraatiin amma walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula. Ani Bafqaaduu Morodaati.
Birbirsaa mootii mukaa yaabuu malee muuranii yaabuu malee muuranii gaddisee abbaa jifaar sanyii mootii akkamii si arguun dhufeeyanii si argu si argu si arguun dhufee jimaanii burtukaana koo bunaannanii si argu si argu si arguun dhufee jimaanii burtukaana koo bunaannanii. Burtukaana koo na dhufana eegi burtukaana koo wanna dhoodhu miti burtukaana koo wal argaana ta'iyu burtukaana koo faranjaraa daatti burtukaana koo oltumeef gattume burtukaana koo na sirbimee takka burtukaana koo mudhiin qabaaf tolu burtukaana koo yoo dhommu kun harka burtukaana koo dikkoo fittee durba burtukaana koo bultiif jabeessanii burtukaana koo kan akka sheetana burtukaana koo na baangarsiisanii ashaam ashaam gibeeda barraan ashaam ashaam magaalaa dimma ashaam ashaam namul jaalate ashaam ashaam fagoon dhiyooma ashaam ashaam akkama.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii nagaatti bula.